iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriyani tangishaka ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatanu tubashikiriza ikiganiro cyerekeye ubuzima bw'abakenyezi abigeme cyangwa abakobwa uno munsi turaganira ku kibazo cy'abigisha bashurashuza abana b'abakobwa bigisha n'ingaruka bigira kuri abo bana tugiye kwihweza iki kibazo uko cyifashe mu gihugu cy'u Burundi muri rusange inyuma yaho mu ntara ya gitega mu minsi yahera abana barenga kuri cumi na batanu babwiye ababakurira ko umwigisha wabo yabashurashuje ku nguvu ni mu kanya gato
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm kigali ijana na kane n'ibice bitatu ubu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga haciye indwi zibiri zirenga mu ntara ya gitega mu burundi abana bashika kuri cumi n'icyenda bari hagati y'imyaka icenda na cumi n'ibiri babwiye ababyeyi babo ko umwigisha wabo yabashurashuje ku nguvu abayobozi b'ishure b'ishure ry'abo bana biga ko baciye bakura uwo mwigisha mu kazi aho ni nyuma yaho amatohoza ya mbere yerekanye ko uwo mwigisha atera amwe mu mashyirahamwe yitaho abigeme bashurashuzwa n'abo bigishwa n'abo bigi- n'ababigisha bavuga ko icyo kibazo mu gisagara cya bujumbura naho nyine ataragasesesha- aga- ataragaseseshwa rumuri Mm, twav- turavugana n'ishyirahamwe nturengaho umuyobozi wayo ni anosiyate karerwa turi kumwe ku murongo uno munsi twatumiye kandi na emmanuel mashandari umuyobozi w'ishyirahamwe riserukira abigisha b'amashuri yisumbuye mu burundi konapes aho iryo shyirahamwe rivuga ko gushurashuza abana woreze canke wokingiye ari icaha gikomeye atari koko hari abigisha bagirizwa ivyaha bitari vyo bakifuza ko amatohoza yokorwa neza ab- ab- abagirizwa ibi- ivyaha bakabihanirwa abegwa bakarekurwa tuhakire rero abatumire bacu uno munsi ikiganiro muri sanga cuno munsi mufaso ni anosiyate karegwa i bujumbura mu burundi ndabaramukije ndabaha ikaze mushinga ntahe emmanuel mashandari ndakuramukije ndaguha ikaze mu kiganiro muri sanga
ndagenda baramugice kandi ndabashimiye ko mwadutumiye muri iganiro kugira duhanahana ivyiyumviro ego ndabashimiye cyane ahubwo mushinga nawe mashandari kuba mwitabye kino kiganiro ku munota wa nyuma kandi turashima kubona mwacitabye mwavuze ko mufise akanya gato uno munsi ariko turashima umwanya muza kuduha kugira tuganire
yego me
Eh, nk'uko ndabivuze mu ntara ya gitega harabaye ikibazo c'aho abana bavuze ko bashurashujwe n'umwigisha wabo imbere y'uko dutangura ikiganiro tubanze tu- tubibutse inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana ku vyashikiye abo bana mu ntara ya gitega tumutega amatwi
Qui est là Quelle vêtue Quelle couleur Non. Non. Non. Non. Non.
aha turi mu kigo humura gisanze citaho bakorewe ivyamfura mbi mu gisagara ca Gitega aba ni abana cumi n'icyenda biga ku ishuri rito ryitwa La Berjonette ry'abikorera utwabo mu gisagara ca Gitega aba bana bari hagati y'imyaka icenda na cumi n'ibiri bagiriza umwigisha wabo abigisha mu mwaka wa kane ko yari abashurashuje ku nguvu bamwe bariko barapimwa n'abaganga abandi bariko barikinira mu kigo nk'aho umengo nta cabaye bamwe muri abo bana bavuga ko uwo mwigisha yikinga gahumbezi nyuma y'inyigisho zo kunoganza ivyo bize ku murango bita cour du soir mu rurimi rw'igifaransa mu kigo humura gisanzwe citaho abakorewe ivyamfura mbi mu gisagara ca Gitega baremeza ko bakiriye abo bana kugira ngo barabe ko hari ico bafasha vuba bwangu mu kurokora ubuzima bwabo muganga Sylvie Nzeyimana arongoye ikigo humura yavuganye n'ijwi rya Amerika abo bana ntiturabamenya neza igitigiri cyabo kuko baguma baza tuzabimenya neza bose bahejeje kuza icyo dukora abo bana turabaraba tukabaganiriza tukaraba ko bakeneye kuvurwa tukabavura hanyuma abajejwe iby'ubutungane bagaca bakurikirana ukekwa ko yakoze ibyo bintu icyihutirwa rero turaraba abo bana tukaraba amagara yabo ko ameze neza abakora amatohoza barafise ingene bakora bariko barabikora twebwe duca tubandanya dukorana n'abavyeyi n'abarezi b'abo bana kugira ngo turabe ingene abo bana babandanya ubuzima bwabo nk'uko vyahora Amoso zaretse mu maso umwe mu bavyeyi wabo bana twasanze mu kigo umuraherekeje umwana wiwe yashoboye kugira ica bw'ijwi rya Amerika ntabwo ari ibintu biriko biravugwa ni ibintu byabaye ko hariho umwana yashoboye kubyerekana no kubivuga ko yara- yaraki umwana mutonya yarazi ko aba ariye nyina wiwe ibintu bibaho kandi bikogwa ariko ntivyari ibintu byari bikwiye gukorwa n'umuvyeyi angana uko kandi yitwa umurezi rero twebwe twari tuje muri uwo mubabaro kubera nta kuntu yoshobora konona abana batonya aretse ico nico cari kituzanye ariko iki ico twosaba ababijejwe n'abajejwe uburezi n'abajejwe ubutungane nuko bo- bomuhana bakamukosora bikwiriye kugira umwarimu afise imyifato nk'iyo ko yoyiheba Dominique Ninahazu umuyobozi w'ishuri rito rya La Berjonette yatubwiye ko uwagirizwa baje bamaze kumufuta mu kazi ko amatohoza yakozwe n'ubuyobozi bw'iryo shuri yerekana ko uwagirizwa ashobora kubatera twari dufise muri vakansi hari umuvyeyi yicaye vakansi do pa- do noel Iyo umwana umwe umukobwa yigisha muri iyo classe 4eme b borumva enquêteur kuri uwo- kuri umwe bacaza baravuga nabo nyene niyo basorana ubwirana naka na naka na naka bon d'après les informations z'abana havuga ngo amatushima yaba yari muri classe ariko arigisha binigo bikaba muri pause akasohora abandi ngo kaza hasigara umwe kuca yugara ibindi ngo muri kudiswari ku mugoroba U- ari imbere y'ubutungane kubera ubu ara- arahari mu gasho twamukuye no mu kazi kubera habaye- habaye confrontation y'abana na- nawe tubona ko ariwo kameme detrase zerekana yuko ushobora kuba ari muri byo we byo tubonye muri dosiye yiwe ni umuntu yavutse mu bitanu n'umunani umva yase ni certaine sagesse nta gukuru nk'ubwo twamu- twamuzigamo umwigisha yagirizwa kugoba muzaragiye yari ashikanywe mu gasho k'inyamiramabi muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya gitega ariko arategurirwa dosiye mu gihe yokwagirwa n'ico caha co kugoba muzaragiye abizi ivy'amategeko bavuga ko ahakwa umunyoro wo gufunga imyaka mirongo ibiri n'itanu igitega fidel antoine sabimana ijwi rya amerika harakoze mugenzi wacu fidel antoine nsabimana yateguye iyo nkuru aho mu ntara ya gitega tugaruke i bujumbura kumwe n'abatumire bacu turi kumwe n'umufasoni eh, Ane- anosiyate karegwa mu ishyirahamwe nturengaho ishyirahamwe rifasha abigeme abakenyezi n'abana baba bafashwe ku nguvu turi kumwe kandi na- n'umushinga ntahe emmanuel mashandari umuyobozi w'ishyirahamwe wa sendika y'abigisha i bujumbura mu burundi konapesi Tu- tuganire kuri kino kibazo nico bakiko kirakorwa kugira ngo ico caha co gushurashuza no gufata ku nguvu abana mu mashuri gituzwe mushinga ntahe kumureka duhere ku mufasoni anosiate mufasoni anosiate nk'ishirahamwe rifasha abo bana iki kibazo nko mu gisagara ca bujumbura cifashe gute ni muba mufise ni- n'ibiharuro mu gihugu muri rusange cifashe gute
murakoze kumpa ijambo Eh, i bujumbura muri nturengaho turafise ishyirahamwe rifasha abo bana n'abakenyezi bose bashurashu- bashurashujwe ku nguvu tweho turafise n'amantene ingozi n'imakamba gushika uno munsi turafise ibiharuro by'abana bashurashujwe ku nguvu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bashika ijana na mirongo icyenda na batanu n'uyu mwaka uheze nyine turafise eh, wa demiriseze turafise ibiharuro bishika kuri savende ijana na mirongo ibiri na bibiri rero twitegereje ingene aba- abarimu ari bo barezi bashurashuza abana ku nguvu twebwe biteye akoba cyane nicyo gituma turafise abantu bajejwe eh, mu gisata
alo madame nasiyata turi kumwe
ego Eh, muri icyo gihe abana baje batwitura turafise abajejwe ubutungane dukorana inyamiramabi tuca tubashikiriza hanyuma bamaze kubakira baca bamenya ingene babafasha na twebwe nyine turafise ujejwe ubutungane turamufasha hanyuma dusanzwe yagira ikibi hariho ukuntu baca bu- bamwugururira dosiye
murakoze cyane mfasoni karegwa mushinga nahe mashandari iki kibazo iyo mwumvise abana ba- bahuye n'ivyo vyago n'abigisha baba babigisha mwumva mute nk'ishyirahamwe ri- riserukira abigisha mubivuga kwiki iyo mwumvise nk'ivyo babaye igitega
ego nk'uko mubivuze iyo twe twumvise yuko hari umwigisha yashurashije- yashurashije umwana ajejwe kurera twumva ni ukuri tutaronka amajambo twoshobora kubivuma kugira tubitere ibyatsi kuko nk'u- nk'uko umunyamakuru wanyu yaheje kubivuga misanze uwo mwigisha aba- aba asa n'u- n'uri kagoba ibyo aja- aza ajejwe kurera eh, ku- kuragira ibyo rero mu no mu mategeko y'u Burundi ngira ngo ni uko mwampamagaye nk'uko mwabivuze mutevye yaba mwam- mwari mwampaye akanya hakiri kare nari kuba narondereye narondeye amategeko ajyanye n'ibyo barahana cyane umwigisha kuko mu bisanzwe twebwe mu byo tujejwe yego turatanga ubumenyi mugabo tuza gutanga n'uzeye n'indero igihe rero wewe wari ujejwe gutanga indero ugahita utwara abana mu buhumbu urumva yuko ka karanga k'ubwigisha kaba- ku- kukurera kaba kakuvuye ko usigaye uri nk'izeye nk'intambwe mu mu ruhongore ibi rero twe turabitera ubwa- ibyatsi rwose tuvuga tuti umwigisha yofatwa muri ibyo bintu kandi bikagaragara neza yuko uwo mwigisha iryo kosa rikoze ni ukuri uwo mukingira ikibaba yoba adakunda akazoza iki gihugu kuko twaba tutanga akarorero kabi cyane rwose twe rero tuvuga tuti rero ngaha anye ego hari igihe hajyamo iby'umwikeko canke ugasanga uwo mwigisha nawe nyene ashaka gukingira ikibaba na bamwe n'abandi kuko turamaze kubibona hariho ahantu usanga umwigisha yarakoze iryo kosa kandi ari byo mugabo iyo bige- ageze imbere ugaca usanga arose abantu bamukingira ikibaba Washa- banashaka no mu butungane ugasanga hari abagiye guhindura guhindukiza icyo kibazo mugabo urumva abo bose ntacyo bariko barafasha igihugu rero ne- rero ku neza y'akazoza k'igihugu ni- n'ineza y'urwaruka rwacu twavuga tuti turonke abigisha b'akarorero abigisha ata gatosi bafise babigisha hamwe umwana ashaka baze ko mu minsi imyaka yahera umwigisha yari yari we karorero ababonye umwigisha bavuga ati e naje ariho abana bavuga bati naje ninakura nzokwiga nziga umwigisha ko yabona icubahiro afise ubu rero amaze gufata intumbero nk'iyo akajya mu bintu byo gushurashuza abana ka karanga ku- k'uburezi kaba kamuvuye ko aga- ako gahuzu ntakaba cambaye twe tuvuga tuti rero batohoze neza basanze ari kosa bariha- barihane mwana ashaka ubunye amategeko ahanisha umunyore w'imyaka mirongo ibiri n'indwi ufashwe mu makosa nk'ayo Mhm. murakoze cyane rwose mushinga nawe mashanda ari kubona mushikirije ibyo mushikirije nk'ishyirahamwe riharanira ineza y'abigisha ariko muka- eh, mukarengera icyo mukavuga muti nyabuna ni ineza y'abana ni ineza y'igihugu murakoze cyane kuri icyo none bimwe mu byo muba mukora mushinga ntahe kugira ngo mufashe abo bigisha ah, bagwa mu- mu ntumbero yo kurwanya icyo cyaha byo bari nk'ibihe mu ishyirahamwe muri sendika y'abigisha mukora ni nk'ibihe
yego nk'uko mubivuze eh, mbere mwana ashaka naratanze ikiganiro kuri radiyo y'iwanyu m- bivuye ku bwene twari twari ko tu- tubonanye n'umumenyeshamakuru iwanyu mu kirundo twari twari- twari twahuye n'umumenyeshamakuru turiho turigisha abigisha ibyerekeye amategeko mu mategeko agenga abakozi ba leta ikintu bita mu gifaransa sitati de de fonkisiyoneri hariho agace kavuga ibintu bita na deontologi inyifato y'umukozi muri ibyo byose rero birimo hanyuma twebwe mu byo tugejwe mu mashyirahamwe y'abakozi turigishanya murazi ni akazi kajyamo abantu benshi nta kandi mwana ashaka usanga bamwe bamwe bafite imico itandukanye ngaho twe turagira duti mu budasa bwacu bw'imico turabe bwa mbere dushyire imbere inuzeye ineza y'akazi two turakora ariyo neza y'umwana twebwe rero mu byo dukora turafise ukuntu twigishanya nashaka twe genda ndabimazemo iminsi tugenda mu intara twigisha n'abigisha tubereka tuti akazi kameze uku inyifato y'umukozi ni iyi kandi umukozi bazomuha agateka ari wakihaye hamwe rero uri umwigisha ukajya muri ibyo by'ubushurashuzi ni hahandi uri kurarengana abakubona naho wowe wambaye ikositime wowe bakubona yuko wambaye ubusa ibyo rero ntibyoba byiza uri kurarengana baba abana baba ababyeyi uwo ari we wese bagira ati kiya kimaramara ahubwo twe tuba duti tubigisha tuba duti hamwe uri kurarengana bagira ati ujya muntu nawe mu rubanza baguha agatebe keza k'imbere baguha ati ujya muntu yarihaye iteka wenyine kubera inyifato yiha nizo twigishanye rero hagati y'ubumenyi dutanga uburyo bwa minsi yose
turaza kugaruka mushinga nawe murakoze cyane turaza kugaruka ku kibazo cy'abigisha baba barenganijwe kuko rimwe na rimwe nk'uko sendika bivuga rimwe na rimwe bararenganywa bamwe mu bigisha ariko mbere yaho reka tubaze mu mfasoni karegwa icyo abo bana bafashwa iyo bashikiwe n'ibyo byago madame anosiyate aba bana babitura ababyeyi babitura mubafasha mute iyo bahuye n'ibyo byago
ego abo bana baza bagana ishyirahamwe nturengaho bashyitse mu ishyirahamwe ryacu turabanza tukabumviriza tukumviriza ingorane zabo tukabareka bakavuga kuko baba bababaye ku mutima natwe tukababandayahundwa gushikaho umwana umurekura ubona ko gitururuye ikigira kabiri nacyo ni ukuvuga yuko tujya turaba abajejwe abafite ubuhinga mu guhumuriza abantu bamwe twita abapisikologe baca nabo nyine babumviriza bakumva yuko bababaye ku mutima bakagenda bari detoromatize gatoya ikigira kabiri umwana hari igihe iyo yafashwe ku nguvu aza yakomeretse yahuye n'isanganya nyine kubera gufatwa ku nguvu n'umuntu w'umugabo mutangana abo bana turabagira puriza nsharije medikari ni ukuvuga ko mubitaho mu bijyanye n'amagara yabo
turabitaho mu magara yabo ni ukuvuga yuko duca tumuha muganga akamusuzuma akaraba by'ukuri ko uwo mwana yakomeretse uwo muganga rero araheza akamuha urupapuro rwerekana ko yababaye nibwo aca ajana hamwe mu nyamiramare mu gihe naho rero tubona yuko akwiye kubonana n'abo bantu bo mu nyamiramari naho nyine tujya tumuherekeza turafite imodoka ikibatwara aho ku gipolisi bakagenda ku bashingwamanza bakabiganira ibyababayeko ibyerekeranye rero nabyo byo kubavura turabavura hanyuma tukaba niba ari umwana akiri muto turabapima tukaraba yuko batagize zanda z'indaro kuko baragira regrosesi no desire niko nukivuga batwaye inda tuca tubapima turejeje kubapima tugaca tubaha imiti iyo miti rero ni imwe yo gupfupahaza kugira ngo ntibaze bandure indwara zo mu bihimba by'irondoka ikigira kabiri nacyo ikigira gatatu nacyo ni uko abo bana mu gihe dusanze bafite izo nda turababwira yuko kizire yuko bazikorora tuca tugerageza kubafasha mu mutima tukababwira ko ibyo bintu ari ibisanzwe inda bazoyibyara tuca tubafasha ingene inda tuzoza turayipima bakamupima bakamutuma ama egizama amwe amwe hageze kwibaruka uwo mwana inda igeze ku mezi taransimwa amezi mirongo itatu n'atandatu
itatu n'atandatu indwi Acaca- indwi mirongo itatu na zitandatu
Eh, acaza mu ishyirahamwe turafise aho tubashira mezo de bergema tukabashyiraho tumaze kubashyiraho rero tukabandanya tubakurikirana gushika aho bibaruka bamaze kwibaruka rero tu- muri ubwo buraro barimwo turabaha ibikoresho hama tukagira akompanyema kugira ngo basubire iwabo naho nyene abo bana babyaye tubandanya tubafasha n'abo banyina babo nyene turabafasha tukabaha ikizobatunga mugabo bakabandanya ubuzima busanzwe Mm. numva ko ari imfashanyo eh, nyinshi kandi zifasha cyane ababa bashikiye n'ivyo vyago tugaruke ku mushinga ntaye mashandari ku kibazo c'abigisha bamwe bamwe baba barenganijwe musanga iki kibazo kiba cyane mu gihugu aho abigishwa barenganywa n'abo banyeshuri baba bababesheye kuri mwebwe mubibona byifashe gute
ego bo, ni- sinovuga ngo notange ibiharuro vyerekana yuko rimwe rimwe n'abana bashobora usanga babesheye aba- ababigi- abarezi babo mugabo mu vyigwa vyagiye biraba vyagiye batwereka yuko ku bantu bakunda gushashuza abana b'abigeme usanga abigisha bazangira ku rutonde rwa nka gatanu Bagi- bagiye barerekana bati hariho aba mbere ni bajya abantu bari abadandaza abakurikira hari bajya abantu batwara amapikipiki abakira- abagira gatatu hariho bajya abantu eh, b'abapolisi aba- abagira kane hariho aba- abana hagati yabo aba- abigisha bakaza ku rutonde rugira gatanu ivyo rero ni ci- ico ni icigwa cabaye cerekanye ingene eh, abana eh, ba- bashobora gusanga bashurashujwe mugabo rero sinazi- sinarinze guhagarara cyane ku rutonde rwerekeye ingene ingene ba- ba- ba- bakurikirana kuko twe twifuza yuko mubwo rutonde twe tutojamwo tutojamwo kubera yuko dufise uruhara rukomeye kuko ntitwi- ntitwiga- ntitwa- ntitwitwa abigisha twitwa abarezi uri umurezi rero uteza kubera akarorero keza aho usanzwe ureze mugabo rero birashobora gushika ntabyo sindabironka neza aho ushobora gusanga hari umwana ashobora gusigira ati jewe ko byashikiye reka ndabe uwo ndabi- ndabisenderako hariho ni- niho tuba tuvuga tuti iyo haramutse hari igishitse bakasanga bavuga bat- hari umwigisha bavuga ati ujya a yarafashe ujya mwana ku nguvu canke yaramuhendesheje utuntu kubera amusumbya uburyo canke habe- na- na- hari n'ibintu bavuga ngo kwideribera tujya dusaba yuko boheza bagatohoza neza bakamenya neza yuko by'ukuri ibyo byabaye cyangwa bitabaye niyo tujya tuba tuti rero dusanze byabaye uyu- birakenewe yuko uwo mwigisha ahanwa kugira ngo yoye gute- yoye guteza urubwa umwuga basanze naho bitabaye bikibonekeza neza bakamwambika a- agashambara bakamweza kugira ngo ejo niyasubira gutonda imbere y'abana niho mubone ko imaramare ahubwo bamubone ko ari umubyeyi nk'uko bya- byabitekanijwe nivyo nta cane.
nta biharuro mvise rero mbona uvuga nti ibiharuro turamaze kubyuma hirya no hino mugabo ni hahandi muze murabe umuntu wese yari mu ikosa yama ashaka kuryi- kuri- kuri- kuryiyambura nizo bituma hacaba rero ubutungane buheza bukiga neza bukabona tuti iri kosa ryabaye cyangwa ntiryabaye Mhm. murakoze cyane rwose nk'uko mwabivuze umushinga nawe mashandari akanya mufise ni gake ariko duha akanya gato abanywanyi biradijwi rya amerika babaza ibibazo n'ivyiyumviro mbere y'uko uh, uh, muva ku murongo reka duhere kuri desire desire uratwumva
ndabumva neza mahoro desire uduhamagaye urihe
kandi hari n'ibyumbura Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, nagomba mbaze ikibazo uwo oya arongoye iryo shyirahamwe ri- rikurikirana abo bana Mhm.
Boba- none mu bisanzwe ndumva ko bavuga ko bo babavutse iyo umuntu yagiriwe n'icyaha barashobora kumukurikirana bakarabareberema ko yahanywe uwo yagiriwe n'icyaha hama ikindi nacyo nagomba kumubaza ubwo ntibagira ingorane mu gihe bariko barakurikirana nka na dosiye y'umuntu ihura akomeye nko mu butegetsi cyangwa ahandi yabasaba yumva akagira ingorane kubera iyo uwo muntu afite igihagararo kinini ahubwo bagahita bagomba kurwanya abanyene bariko barabakurikirana bariko barakurikirana iyo dosiye Mhm. urakoze desire reka duha akanya umufasoni anosiyate karegwa kwishure duga ku ijambo madame karegwa
ego cyane rwose iyo dusanzwe du- tubonye yuko uwo muntu icyaha cyamwagiriye ni ukuvuga yuko umushingwamanza wacu araheza akabikurikirana akaraba yuko dosiye iri kwiragenda neza bakamuha indishyi y'akababaro icyo bita reparasiyo kirafise na- n'ama- eh, n'amahadabu bingana kubera nta kindi agejwe mu ishyirahamwe nturengaho nicyo cyonyine akora abo bantu iyo tubaronse amadosiye arakurikirana turafise amadosiye menshi cyane yakurikiranye rwose mu ma- muri ayo masene yacu
urakoze cyane Eh.
reka twakire na ga, ah, yavuze kandi ntagiye ku wundi mutumire mbere yavuze ikibazo cerekeye aba abantu bashurashuza abana cyane cyane baba bara bafite igihagararo mu gihugu canke baba ari abategetsi Ah, mubona atantambanyi ziba zihari mu butungane biba bigen- biba bimeze gute alo madamu karegwa ku bijyanye ikibazo?
n'imanza ku bijyanye n'imanza ziba zirimo abantu b'abategetsi cyangwa abantu bafite icyubahiro mu gihugu cyangwa baba bafite igihagararo bashobora uh, kumbure uh, kuronka icyo bita faveur mu butungane izo manza zo bigenda gute hari nyinshi muri zo muvyifatamwo gute
twebwe igihe umuntu yaja twitura tukabona yuko uwo muntu afise ikimwagira ntidutinya yuko dosiye yijya imbere n'uwo muntu aba afise igihagararo turamwihanga karisa karisa tukamushengeza ibyo ntibikidutera ubwoba kuko ishyirahamwe ryacu rirakuze rirafise eh, uburambe mu kazi
murakoze cyane reka twakire ku murongo na gabriel gabriel uratwumva
ndabumva cyane rwose amahoro gabriel duze ijwi ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego cyane murakoze kunyakira nagomba mbaze umutumire eh, mashandari yavuze yuko mu gisagara cya bujumbura naho nyine ataragaseseshwa rumuri nagomba ndamubaze yuko eh, byoba bimaze kugaragara ara- ari byo baba biyumvira cyangwa byoba bimaze kugaragara hariho abo baba bamaze gufata bamaze gushengeza bashize imbere y'inyamiramavu ibijyanye n'uko ataragasesesho urumuri bivugwa n'ishyirahamwe ririko rirafasha abo bana ah, kuba kubavura no kubitaho ariko kumbure mushinga nawe mashandari ashobora kuba afite icyo abivuga ko hari Yego, ikindi kibazo ikindi wowe ufise ca ka- ikindi cya kabiri nacyo nagomba mbaze yuko eh, abigisha abantu bose baronka akazi ubu u- mu cyane cyane mu mwuga wo kwigisha yuko babaha inyigisho zikwiye kuko mu gihe baba bagira ibintu mwene ibyo ucumengo biraboneka yuko nta nyigisho baronka kuko umwigisha iyo abaye umwigisha ntaba akiri umwigisha n'umurezi n'umubyeyi kandi indero atanga irasumba indero niniya cyane cyane ababyeyi twebwe dutanga ku ziko mu mihana iwacu murakoze ikibazo cyane cyari iki murakoze cyane mushinga nawe mashandari muduge ku ijambo ibibazo bya gabriel
Eh, nk'uko yari abaje ati mbega mu gisagara cya bujumbura ibyo byo gufata ku nguvu navuze ko ara- atari agasesesho rumuri navuze maze zavuzwe n'ujya mu bwa mbere waserukira ijya ntuze iryo shyirahamwe ri- rifasha abagize izo ngorane hanyuma bikavugwa n'aba- n'abayamenyesha amakuru nabo nyene twebwe mu bisanzwe turabyumva turabyumva bivugwa mugabo ntabaraza kutwitura kuko twebwe sibyo tujejwe mugabo turabyumva hirya no hino ko bivugwa wanashaka nujya hirya ikibazo kubaza ikibazo afata imbega none burya nta bantu bakingirwa ikibaba turamaze kubibona yuko hari aho bishika n'abana ukabona neza ko byabaye mugabo urubanza rugeze imbere ukumva ngo naka yejejwe kenshi rero ugaca usanga rero nuwo nuwogiye kubwira ati ngenda bidome kuri urutoki ibyo mbonye agira ati n'ubu ni ibya mbere ntacyo bya- ntaho byashitse agaca abona ati ni uguta umwanya ibyo rero bica bituma abantu baca bata inguvu ugasa- ntiba- ntibaba bashi- ba- bafa- bashobora gufasha n'uwo bushoboye gufasha hanyuma muti abigisha batangura akazi ni benshi ati none izo nyigisho mwavuze murazibaha kugira ngo bagende bazi icyo bajejwe mu bisanzwe amategeko aranavuga yuko ati umuntu wese ateza kumenya amategeko amugenga mugabo ni iki inye novuga nti ni icivugo kivugwa mu bisanzwe amategeko ateza kugira abayigisha kugira ngo uri umushasha ugaheza uh, ukamenya icyo icyo ugiye gukora twebwe iyo dukora mu- mu- mu ishyirahamwe ry'iwacu turabye uburyo dufite dufite uburyo buke cyane rwose ku buryo tuzoshobora gushyikira abigisha bose kandi noneho twebwe turaba abigisha bo mu mashuri yisumbuye aha rero twe turagerageza mugabo turadu- turatubwira abo abaje muri izo nama du- du- dukorana kugira ngo basi- ba- bashobore iyo basubiye ku mashuri wabo baheze babwire bagenzi babo bigishanye kandi hagiye aba- iyo ariko arigishanya niho kenshi usanga banabyumva kuko bafatira kuri bijya babona bibashikira cyane nayo ubundi twebwe turabye uburyo dufise nta kuntu twoshobora gu- guha inyigisho abayigisha bose mugo yaba twari dufise uburyo twogerageza mugabo turahita tugira tuti mwebwe iyo ugiye uvuye mu nama kajya wakuye mu nama uragashikiriza n'abandi gutyo gutyo ushoboye gushikira benshi banashoboka rero nk'uko nari naba- nari nari nasabye aba- abatumiwe bara- barambabarira kuko umwanya imbanye mutoya cyane nagire nagenze mba- mbandanya kuri ya porogaramu mugo ndababwira nti ni ukuri nda- ndaryohewe kubona turonse aka kanya ko kuvuga kuri iki kibazo kuba turabye hirya no hino imyidogo canke tukabona n'abana batubana n'ibiki bariko baridoga bavuga ati umwigisha mu naka afite inyifato nk'iyi inye natwe turumva ko bitumara amazi ariko bituma rero noca ngenda ntanze impanuro mbwira bagenzi banjye dusangiye ibanga ry'ukurera ni ukuri bagendere ingendo y'umurezi aho bari hose bagende babafatira ko akarorero bagira bati ujye muntu ni umuntu w'iteka umubyeyi amuhaye umwana agende ku mutima atekaniwe atabwoba afise agira ati mwana wanjye namuhaye igikoko hanyuma turerere igihugu ejo igihugu iyo kive kironke abakiramutswa b'indero kandi abagabo bijunja n'ijambo Mhm. murakoze cyane rwose mushinga nahe emmanuel mashandari umuyobozi w'urunani rw'abigisha aba- a- mu burundi ishyirahamwe riserukira abigisha b'amashuri yisumbuye mu burundi konapesi turabashimiye cyane rwose mwakoze nawe kumva aka kanya
tubandanye ikiganiro rero n'umukenyezi mufasoni karegwa anosiate mu ishyirahamwe nturengaho turi kumwe Mf- mufasoni karegwa bari bambwiye ko telefone yawe yacitse ariko ni byiza ko bongeye kukuronka ku murongo Eh, inyigisho none mufasoni karegwa mwoba muha abo bigeme hari izo mubaha kugira ngo abari mu mashure birinde kugwa muri ibyo bibazo byo gushurashuzwa kuko hariho bamwe bavuga bati hari abana b'abigeme nabo nyine batifata neza bigatuma abigisha bagwa muri icyo cyaha hari inyigisho mwaba mutanga mu ishyirahamwe ryanyu ryo gufasha abana b'abakobwa ku- u- kugira inyifato nziza mu mashuri
yego cyane eh, abo bakobwa baje bagana ishyirahamwe nturengaho turababwira yuko iyo nda batwaye ntibasubire geza aho ugejeje garukira ngaho ntubandanye niyo ntumbero y'ishyirahamwe ryacu rero turabafasha mu buryo bwinshi turababwira yuko bategerezwa kwigenza neza bagatahurana uwo munyeshuri yashikiwe n'ayo mabi tukamuha uruhara runini kugira ngo ntitumusuzugure ntitumusuzuguze mu kibano ntitumusuzuguze no mu mashure kugira ngo nawe yiyumve yuko ibyamubayeko byabaye eh, gufatwa ku nguvu yakorewe amabi n'abo bigisha batangana rero tura- turabwira n'abayobozi yuko eh, ishyirahamwe nturengaho ryaragize uruhara runini cyane runini cyane mu gusaba eh, abajejwe eh, ubuyobozi yuko abana tutoca tubaheba kuko bashurashuzwa bakiri bato abana bafite imyaka cumi n'itatu ntitwobaheba gutyo tuca dusaba ubuyobozi yuko hoba itegeko yuko umwana we umwana yafashwe ku nguvu agatwara iyo nda y'im- y'indaro tumusubiza mu ishuri twebwe rero icyo tubakorera ni iki ahejeje kwibaruka turamuha ikiringo cy'amezi atandatu akonsa umwana ari ngaho muri nture ngaho tukaca tumusubiza ku iwabo icyo tugira akompanyuma psikososiyale tukamushikana iwabo umwana tukamushikiriza ababyeyi biwe tukabumvisha neza ko umwana yashikiwe n'ingorane batomufata nabi ahubwo uwo mwana bakire bamurere uyu mwana w'umukobwa natwe tukaca tumutora tukamushyira mu ishuri turamuha ibikoresho by'ishuri turamuha amakaye tukamurera tukamugira gute n'ikimenyamenya kuva nturenga itanguye mu bihumbi bibiri tumaze gusohora abana bashika mirongo ine ba- batwaye inda U- unye turabaha n'icyo bakora ibyo bita activité genera- generatrice de revenu kugira ngo bibesheho ntibaze bapfe rubi babone ko natwe twabafashije Mm, murakoze cyane go- ego reka duhe akanya abandi banywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika kumbure muraza kongera ko ibyumviro n'imigambi mufise muri iyi nture ngaho turafise ku murongo umwigeme christiane kandi turanezerewe Mm.
christiane shikiriza ikibazo n'icyiyumviro
Eh, ndakura mu kipe ya Oriane Amahoro neza.
ndakwifurije n'umwaka mushasha twese twese ego ego n- naje nagomba ngira ico nshikirije Mhm.
Eh, birababaje cyane kubona nka- nk'abigisha abigisha twabafata nk'uko ari ari abavyeyi bakaba basigaye bafata abana bigisha bakabakorera ibitari byo birababaje cyane rwose tubona ko atamwizero bifise ku- kuri abo bigisha kare umubyeyi yarungika umwana akavuga ati nta ngorane umwana aza kugira ariko ubunye ibintu byarahindutse nibo basigaye ba- bonona abana rero icyo twobahanura nibaza ko bokwi- bokwikebuka bagasubira kugira umutima wa kera ntibasubire konona abana hama tugasaba abo muri muri iyo ntuze muri iyo shyirahamwe?
iyo shyirahamwe ko baza barafasha abo bana bashikiwe n'izo ngorane kugira ntibabe ibicibwa yego Eka.
turabibashimira rwose Eh, christine ko ndakuronse ku murongo kandi ukaba uri umwigeme kumbure Yego.
ndumva uri umwigeme mu mashure hari igihe bavuga yuko eh, n'abi abigeme nabo nyine babifisemo uruhara eh, yugu- y'ugushurashuzwa canke uh, gukorerwa ayo mabi n'abigisha baba babayigisha kuri wowe ubibona gute abo bana kumbure ntitwonabita abana kuko akenshi baba ari aba- abigeme bari eh, hejuru y'imyaka cumi n'itanu gushika kuri mirongo ibiri nabo nyine baba babigizemo uruhara wowe kuri wowe ibyo ubibona gute
Eh, naje urumva ego birababaje Kuko hariho hari igihe- abameze gutyo Eh, hari igihe baba bafite kumbure bifuza amanota canke ibindi bindi baba bifuza kuri uwo mwigisha urabibona cane canke kuri wowe bivuga kwiki
keno bahanura ko abameze gutyo bo- bobiheba hari igihe uba usanga n'ibyo barondera amanota cyane ugasanga akeneye nk'ikintu ya- ndabizi ngira yabuze uwo uwo yotaba a- a- ngo ashobore kugura icyo kintu ugasanga ibyo amuhendesheje ugasanga nyine aguye muri ibyo nyine rero ntubahanura ko bokwikebuka nubwo yoba afite ubukene akihangana
turagushimiye cyane rwose christiane kubona wahamagaye Urakoze, ugashikiriza Oriane.
ibyiyumviro ego yego reka twakire na laurent ku murongo laurent uratwumva
egome turabumva amahoro laurent shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
amahoro cyane turabaramukije Mhm.
hanyuma icyumviro cyanjye ngewe ngerageze gusaba muri ino myaka ubu turimo tubona ko umenga ni ibintu biriko birahindura isura cyane aho usanga abana bakiri bato b'abigeme bashobora gukorerwa ibya furambi bagamije kubarera bari mu kibanza cy'ababyeyi babo ubwa mbere ho ngerageze kuraba jewe nsanga umenga nk'ubushikiranganji bw'imbere bugiramo inguvu ze kuko eh, iyo ibyo bi- iyo aho bibera bibera mu mashuri ariko biravisanga nta matohoza akomeye usanga hari kuko ugomba gukora itohoza rimwe na rimwe uwo rikora ku bantu baba babahozana nturo y'amashuri cyane ku bantu basanzwe bari mu- muri ayo mashuri baba bahabuka n'abaza none ugerageze kuraba nk'ahantu ku mashuri usanga itohoza ntiryo ntigera rinabaho ntu- ntugera uramenya n'ibintu bibera ikindi naco ubirabye ah, hari ubundi buhinga busigaye buhari bwo bwo mu mashuri usanga ni nuvuga ni nka systeme d'echange mu gifaransa aho usanga umu- umwigeme ubu yemera gutanga umubiri kugira ngo ashobore kwiyongera amanota kugira ngo yimuke Eh, ibyo byose rero turiko turabiraba dusanga umenga ahubwo ntibigira ababikurikirana kuko urabye usanga abakobwa ubu bamwe bamwe nk'abariko barakura bageze mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu kuduga bo bo kubiyumenga nta ngorana gusa ikibazo ahantu kiba kiba kuri abo bana bakiri bato cyane kuko bobo hari igihe usanga avuga ati mbega ko ari mwarimu abimbariye nomuhakanira agahemu sino wakoze amakosa bigatuma rero apfa kubyemera gutyo canke bikaba nuko ugasanga nka mwarimu yamuhaye randeva akamubwira ati uraza kunsanga muhira i- ibintu tuvugana canke ndakwigisha ndaguha gakuru bisware gutyo hanyuma akanamufatiraho bikagenda nk'uko muga kubera ko atamatohoza aba yimbitse kugira ngo abantu babimenye umwana arasohoka akagenda uko hari n'aho asohoka atwaye ibigwara nk'uko ugasanga rero nk'umwana burema w'imyaka cumi n'ibiri yari umuntu ariko irondera akadoza ugasanga ariko aratwara ibigwara ah, kubera ko nta- nta muntu ari bwiture nk'ino usanga ari mu ntara za ruguru ibyo bigo wumva bige- bijejwe gukurikirana abana bamerewe nabi nk'uko hari naho usanga nko ku mutumba cyangwa umuntu n'umwe anabazi ca- nk'ahantu hari nk'ibiki ugasanga nta muntu n'umwe abazi none wumva umenye nk'umuntu ashikiwe n'iki kibazo wocubashikira gute umva ikibazo rero gihari bari bakwiye gushika ku mitumba yose mu ntara zose ku mashuri yose bakagenda bashyiraho umuserukizi kugira ngo hagire umuntu agize ikibazo tukamenya aho tuza turabishikanira kuko twebwe nk'ubu nagisanzwe n'umunyeshuri turabibona rimwe na rimwe ugasanga hari ahantu bigenda biraba buhoro buhoro gutyo cyane ukabona derorasiyo antire poroferi ereze ereze wumva ibyo turabibona gusa kubera ko atawuri bubigire cyangwa atawubibwira utubyinumira birumvikana cyane rwose laurent ikibazo cyawe kirumvikana cyane ikibazo cyiza n'ibyumviro byiza turagushimiye cyane umufasoni Murakoze.
karegwa eh, christiane muri make yatanze impanuro arashikiriza n'uko abona ibi- iki kibazo Ah, laurent nawe ya- yagarutse ku kibazo cyerekeye amatohoza niyaba akorwa neza cyane cyane ku bibazo bishikira abana bakiri bato cyane kuko hagati y'imyaka cumi n'itanu kuduga we bavuga ati biba bisa n'ibitandukanye gatonya mwogira icyo mushikirije ku byiyumviro bya laurent na christiane
Eh, twebwe muri icyo gihe tubonye yuko abo bantu bakorewe amabi hanyuma abayakoze bakaba bamenyekanye tukabashengeza rero turafite inyigisho duha abantu benshi bari mu ntwaro abantu b'abarezi abaserukira amadini n'imboneza abo bose tukabashyira hamwe n'abanyeshuri tukabigishiriza hamwe tukababwira ingaruka mbi kuko babyumviye hamwe bigira inguvu kugira ngo abo bana ntibasubire gushurashurwa ku nguvu ku- Yego.
ku kibazo cya laurent cyerekeye niba mukora mu ntara zose z'igihugu kuko aravuga ati hari ikibazo gikomeye cyerekeye ukutaronka aho umuntu yitura Ho- eh, nturenga yoba ifise imigambi yo gushika mu ntara zose z'igihugu
Eh, twebwe nta bubasha bunini dufise dukorera mu ntara ya bujumbura mu ntara zitatu mu ntara ya bujumbura tugakorera n'ingozi tugakorera no muri makamba aho rero twarashoboye kuronka ahandi dushobora gukorera imwaro naho nyine uko twasanze ibiharuro ari byinshi cyane twabonye ko twoshobora kuhakorera ariko imwaro eh, uyu mwaka ntitwashoboye gukoreraho kubera uburyo buke ariko twari twifuza yuko turonse abadufasha twoshobora kugira sansibirizasiyo tukabona ko ahantu hose mu gihugu hagati twohakorera kuko ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu tukaraba yuko iyo ntambara yovaho Mm. Kuta- uretse nturengaho yonyene a- ayandi mashirahamwe mubona twobwira abatwumva zoba ziri nka henshi mu gihugu bo kwitura yoba ari nk'iyihe shirahamwe mwubwira abatwumva hari iyo mukorana nayo kumbure mu zindi ntara
ego turakorana na santire seruka nabo nyine barafite amashami hagati mu gihugu nibaza ko mushobora kubarondera urakoze cyane rwose tega nk'uko byatanguye bivugwa na humura turakorana turakorana na na kafobe mu ishyirahamwe ry'abakenyezi urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi
eh, urunani rw'abakenyezi turakorana nabo nyene tugakorana na twa burundi nabo nyene baritaho abo bana
ayo mashyirahamwe Ego.
akenshi aba ari ku makomine aba ari ku mavuriro aba ari hehe muri rusange
Eh, abo onye ni ukuvuga ba- bafise ama amakomine bakorana mugabo nabo nyene ntibakora mu bi- mu gihugu cose Mm. urakoze cyane uretse none mbere yuko tuja- tuja ku yundi munywanyi w'ijwi rya amerika uretse ikibazo c'uburyo izindi ntambanyi uhura nazo muri iki gikorwa ni nk'izihe zo- co gufasha abo bana
Eh, intambamyi duhura nazo ni uko turonka abana bakiri bato abo bana bakiri bato rero iyo hageze kwibaruka baragira intambamyi eh, bakagira indwara imwe yo mu kigo bita indwara yo mu kigo ntibaba barakura ngo bareme bashobore kubyara neza babya- babyara bagiriwe amasezariyene ibyo Kubagwa.
nabyo nyine biramwo i-
Eh, bavyara barinze Turabigiramo.
kubagwa Abo- Eh.
nk'abana- nk'umwana muto cyane mwashoboye kuronka ku kigo mufasha yari nkafise nk'imyaka ingahe
ubu turafite umwana wa wa senka yabaye viyore
Mm.
Abo- twaronse abana batanu ba senka abana batanu b'imyaka itanu bafashwe ku nguvu
cumi na batanu ba senka Mm, cumi na batanu
Eh, urumva rero m- muri senka abo onye ni abana bato baratwituye naho atari ibyerekeranye no- n- n'amashuri Mhm.
ariko mu byerekeye ku ishuri ni umwana w'imyaka cumi n'ibiri aho Mm.
twararonse abana bashika umunani Mhm.
yego nivyoroshe reka twakire undi munywanyi jean de dieu jean de dieu uratwumva
yego ndabumva amahoro neza
amahoro neza jewe nitwa jean dodiye ndantu bita imurengeza muri komine manda Mhm.
mu ntara ya bubanza Mm.
Eh, nariko numvise ikiganiro nuko mashikiriza ama naye nsanzwe ndi umurezi nyene Mhm.
nkaba narishatse kugira ngo ntere nongere mpanure bagenzi banje urakoze cyane rwose jean de dieu duga ku ijambo Mm, hama Mhm.
eh, tugerageje kwitegera ico kiba- ico kibazo muriko muravugako Mm.
bibaza ibyo bintu biri henshi kuko nanjye aho mperereye ibyo bintu birakunda kuba cane Mm.
ariko icyo nahanura abagenzi banjye abarezi nkanjye Mhm.
ni uko bobiheba kuko bajya abana tureze ku mashuri burya ni nk'abana bacu hanini kuko tumana umwanya munini yagusumbya ababyeyi babo hama ikindi kintu kibabaje muri ibyo Mhm.
ni uko kenshi n'abana bishikira bo bakabashurashuza ku nguvu abarezi hari igihe bagiye mu miryango uzibona bavuga ngo bagire inkwano ngo babatware no kuba no- no- no kuba bon no kubafunga ntibabafunge kandi baba bakoze icyo cyaha Mm.
icyo rero kirababaje cyane mu micungararo kenshi ndakunda kubibona Mhm. biba bivuye ku bavyeyi baca bashaka yuko umwigisha atwara uwo mwana
Eh, kenshi baca bashaka gukoresha umwana ngo bazane inkwano ngo bamubabarire hanyuma baca mutwara ababyeyi Mm.
Mm.
byoroshe urakoze cyane rwose jean de dieu kuri icyo ushikirije tutari twanashitse ko muri kino kiganiro cyerekeye abo bigisha baca basabwa gutwara abo bana Ah, ntibiba byoroshye kumbure kuri abo bana baba batiteze guca baja mu rugo bamaze gushikara n'ibyo byago urakoze cyane rwose jean de dieu
Eh, bo murakoze nanone ku ijwi rya amerika Mhm. mufasoni karegwa iki kintu uyu murezi jean de dieu ashikirije murakibona cyane aho i bujumbura aho abigisha baca basabwa gutwara abo bana
ego cyane abo bana duhora turonka hari igihe aba yashurashujwe n'umubanyi wiwe cyangwa agashurashurwa n'uwo bakorana mu kazi bamwe twita aba- aba- abarezi b'abana na bamwe ba- bateka mu nzu kubera base ko babashengeza uca usanga bagiye kurongorana bararongorana nta bindi ubuzima bw'uwo mu- mukobwa bugenda gute kuri mwebwe uko mubibona urwo rugo ruba rumeze gute
ntako ruba rwifashe kuko aba ari umuntu kenshi us- uca usanga babata kuko ntibagira aho baba n'iwabo ruguru ntibagira aho barima ugaca usanga babayeho nabi nyine ni bamwe bahora baza ngo tubafashe ugasanga umwana yarabaye nabi ariko kubera yanse guhemukira uwo babikoranye bumva aba bana batabyiteguriye
Mm. ku bijyanye n'abo bana b'abigeme baba bakushurashujwe n'abo bigisha ubuzima bwabo bwifata gute baripfuza gusubira ku ishuri ngo bizere uwundi murezi cyangwa uwundi mwigisha aba ameze gute mu byiyumviro by'iwe uwo mwana w'umukobwa
uwo mwana w'umukobwa kenshi na kenshi kubera dufise abantu bafise ubumenyi bwinshi turabimwumvisha ko ari ibisanzwe tukamwumvisa yuko nta bundi buzima afise atari ukuzoja mu ishuri ubu rero turamusaba ko yobandanya akiga ayo mashuri benshi barabikora abandi bakabitera hagati Mm.
murakoze cyane ku bijyanye none mu kibano hoho ah, iyo mumusubije iwabo ku babyeyi hoho mubona akenshi bamwakira bakamu- bakamufata neza bakam- bakamurera nyuma y'ayo mezi atandatu muba mwamushikirije ku babyeyi mu- nyuma y'aho mumufashije
ego mu kibano turafise abaremesha kiyago babijejwe barashobora kumvisha abavyeyi natwe turadugana uwo mwana w'umukobwa n'umwana we wiwe tukabashikana imbere y'abavyeyi tukabasigurira ivyashikiye umwana wabo tukamubwira yuko batomufata nabi kuko ntibyabaye byabaye intambamyi kuri we abaremesha kiyago rero twebwe nta kindi bakora atari kuja baragenda mu mihana kugira ngo bumvishe abantu ababanyi abavyeyi babo bana ingene byagenze kugira ngo ntibabafate nabi kuko umwana yahora yiga mu wa gatandatu agasanga uwundi ageze mu yindwi aca atangura byo kumusuzugura amaze kumusuzugura rero ntiyosubira kuja ku ishuri aca agira ati naka twari kumwe none aha hateye iyo rero discrimination rero twebwe turagerageza kuyigwanya iyo tumaze kugira rero mediation familiale nta kindi tubafasha tubafasha yuko bokwigenza neza hanyuma ababanyi bakababona neza kuko turahamagara abantu nk'uko tuba tuje dufite ijambo tubashikiriza Mhm. ni byiza cyane reka twakire uwundi munywanyi bernard bernard uranyumva
reka ndakumva munyisha amakuru Mm, amahoro neza bernard uduhamagaye uri hehe
ndi ngahe bijumbura mwiriwe ngahe ku isi rya amerika mwiriwe neza duga ku ijambo
rero ndamukiriza n'abatumire n'ubwo hasigaye uyu munsi Mhm, arakumva
Eh, ni iciyumviro nagomba nsangire n'uyu arongoye ah, konapesi nagomba akora ibishoboka byose aze arakoranya abo arongoye abagirisha amanama ni ukuri urugero bigeze ko birateye ubwoba sinzi bageze mu wa kane twemereye no kuvuga hazogera igihe bashika no ku batarajya ku mashuri no kuri ino kamaramazi hanyuma uwo nawe arongoye amashyirahamwe bokorana n'abo bakaza barahano atagikozwe umurindi bifite bibandanije bigasigara biteye ubwoba kandi na leta yari ikwiye kugira icyo ikoze eh, nayo nyene ntiyoza irabahemba amafaranga ngo bariko bararera kandi bumva ba- bagwa muzo baragiye
kumbure abo baba babikoze ntibabandanya bahembwa barafatirwa ibihano uwerekanwa ko yaba yakoze icyo cyaha Mm.
yego by'akarorero kandi ku buryo uramutse yagiriwe n'icyaha ahanwa biboneka ku buryo n'uwundi yogira ati ikiriya gihano kirakwiye kirateye n'ubwoba ni ukuri bi- bikaboneka ko bahanywe boye gukingiranira ibibaba Mhm.
rero Turagushi- icyumviro cy'umwe cyari nk'icyo
turagushimiye cyane bernard
rero Eh.
namwe muzira amahoro ngaho kuri irya mbere murakoze cyane madamu karegwa kuri icyo kibazo cyerekeye guhanura abarezi hari icyo muba mufashana nk'amashyirahamwe nka konapesi cyangwa izindi shyirahamwe zigejwe ah, kuraba inge- inyifato z'abigisha hari abo muba mukorana nabo nabo nyine ngo mufashe mu byerekeye ukwigisha kutafata nabi abo bigisha abo barera
yego cyane ibyo biri mu migambi ya nturengaho twebwe turafise ingene dufata aba- a- ara- abavyeyi b'abana tugafata na- n'aba- ni- n'imboneza tugafatana n'abajejwe amadini n'abo mu ntwaro kugira ngo ico kintu bacumve rwose yuko ari intambamya cyane ku mwana akiri muto uwo mwarimu rero azoba ariko arumva iyo nyigisho akayumvana n'umwana kuko turabaha bakajya mu migwi bagaharira bakavuga ingene ibintu bigenda hanyuma tubabwira yuko ataguhishanya iyo bamaze kubagaragaza rero byerekana yuko baba bariko barabereka yuko amakosa bakora nabo baba- bayabonye Mhm. Mhm. murakoze cyane reka twakire emila emile uranyumva
ndabumva amahoro emile duga ku ijambo amahoro cyane Mm.
yego me ndi- ndi muri sosumo Mhm.
rero rero icyo icyo nagenda ndamu- ndamubwire kare aba abanyeshuri ntibayaga cyane n'abarimu mugabo ubu ubuye hari imigenderanire myinshi ku barimu no ku ba- no ku banyeshuri bituma rero ubuye abarimu basigaye ari nk'aba- nk'aba- nk'abasheri b'abana ubwo kare twebwe mu- mu myaka yacu tuciga umwarimu wamufata nk'uko ari umubyeyi wawe waramutinya kandi yagu- ya- aguhanuye wara- waramwumva kuko wa- wamutinya ubwo mu buye usanga tutaniye imigenderanire cyane rero twosaba twe- twosaba nk'uwo yaje yo kuna twese yuko boba ba- bahaza baha inyigisho abarimu abo barimu bariko bara- bararuka ubu vuba kuko kenshi na kenshi ari ushobora gusanga umubajije ko nk- hari nk'abo bamwe mwe tuba tuyaga ugasanga bamubwira ati, ngo reka ngo ngo je ngo ngo nize ngo amanota ngo baya- ngo ngo ngo tuyagura amafaranga Mm.
urumva ugasanga rero bamwe bataronse amafaranga bagiye gu- kugira bwa bushurashutsi kugira ngo kubera yamenyerana kandi gusubiza usanga n'umunyeshuri atacubaha umurezi kweri kubera imigenderanire bafitaniye Mm.
rero boza baraba na- na- n'amatelefone nk'umunyeshuri afite telefone kaza ko afite nimero za mwarimu Mm.
bakumva akaba akabaramaza indero ikibandanyi tituka Mhm.
yego murakoze cyane E- Emile kuri icyo Rero- uvuze uvuze ikibazo gihambaye cyerekeye ukuntu abanyeshuri batacyubaha abigisha cyangwa ko wakoresheje ijambo abasherisheri I- i- icyo kintu cyagenze gute kugira ngo tugere aho abigisha n'aba- n'abanyeshuri bagiranira imigenderanire ku buryo ko batacyubahana U- kuri wowe byavuye kuki biva kuki
ahantu biva urabona ni- ni- niyo u- uburyo turiko turaraba iyo abanyeshuri basohotse abarimu baga- bakaba basohotse usanga bariko bagenda barayaga barayaga mw'ibarabara twebwe ntitwayaga kuko umwarimu yagenda ukwiwe umunyeshuri agenda ukwiwe Mm.
ubu rero urumva no kuvuga bagenda nk'uko umenga basohotse bose bavuye kwiga Mhm.
bigatuma rero nu- n'umwarimu febrese ikimufatira ngaho ni ukuvuga kubera umenga umenga barangana Mm.
bagatandukanira mw'ishuri gusa
turagushimiye cyane rwose Emile yego murakoze turiko turaja ku musozo w'ikiganiro mufasoni anosiate karegwa mwishyirahamwe nturengaho uvuga- ugira icyo uvuze ku byo emile ashikirije wongere uduhe n'akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro wakoze cyane
yego eh, ku byerekeye abo barongozi b'amashuri batubahana n'abana ba- baca bagira imimenyerano kenshi usanga ari umwana afise amanota make mu ishuri agashaka kwiye kwegera mwarimu kugira ngo azomuhe amanota mu ishuri ibyo rero n'umwarimu abifitemo uruhara nibaze yuko nawe nyene yogerageza kwihagarara ko akabona ko atabwirijwe kuraba amanota y'umwana kugira ngo ayamuhe nawe amuhaye eh, amushurashuje Eh, jewe rero nibaza ko ikigira kabiri naco n'abana hari aho ba- basanga bafise ubukene ubukene iwabo bakavuga bati mwarimu ko agiye kumpa ifanta ubwo hari ico andonderako n'abo barimu nyene nibareke kwicarana n'abana ibyo kuva na kera cari kizira nta kuntu umenyerana n'umwana u- u- u- ucunze uragiye Mm, cyane cyane wo mwigeme umubyeyi biratandukanye umwarimu yoganira n'umubyeyi w'umwana kugira ngo bahe indero wa mwana bafite mu- mu nzu ku ishuri turagushimiye cyane rwose anosiyate karegwa mu ishyirahamwe nturengaho ku bikorwa muri mwo byo gufasha abigemeye abakenyezi abana b'abakobwa i bujumbura mu burundi n'ahandi mu gihugu ndashimiye cyane rwose abahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ibyumviro abadufashije mu buhinga bw'ibyuma ndabashimiye mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mubandanye umwumviriza ibiganiro hano ku iradijwi ry'amerika murakoze